con Sagalee Americaat. Sagaleen Ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaan walakkaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa Kamisa muddee 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 14 bara 2014 keessummeessaan keessan irraa an Birkaaduu Rodaati. Itoophiyaa keessatti tatamsaa'imsi vaayirasii kooroonaa dhibbeentaa sadiitti gadi bu'ee ture. Torban lamman darban keessaa dhibbeentaa digdamii saddeetitti ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa har'a beeksiseera. Miseensota hawaasa diyaaspooraa dhibbana kana biyyatti deebi'aa jiranuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa haala mijeessaa jiraachuun isaa ibsameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnu nu wajjiniin tura. Pirodiwusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigistii Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Garasitti isin dabarsa.
Akkam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti duula waraanaa akka hin geggeessine beeksise. Hoogganaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu akka jedhanitti humnoonni Itoophiyaa bakkuma jiran akka turan ajajamaniiru. Ministeerri dhimmootii alaa Reedwaan Hussein kaleessa dippiloomaatota alaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan Tigraay keessatti duula waraanaa geggeessuuf fedhiin qabu. Utuu nuti duula kana geggeessine maal uumamuu akka danda'u tilmaamuu dandeessu jedhan. Of eeggannuuf jecha jarri boodatti deebinaan attamiin duula waraanaa akka dhaabu mootummaan itti yaadaa jira jechuudhaan obbo Reedwaan ibsaniiru jedha gabaasii Keenadi Abaate. Aangawoonni Soomaaliyaa kan Puuntlaand keessaa magaalaa buufata doonii Bosaasoo keessatti guyyoota lamaaf lolli cimaan erga geggeessamee booda waliigaltee lola dhaabinsaa tolfamuu labsan lolli sun kibxata darbe kan ka'e humnootii naga eegumsaa puuntlaand murna farra shororkeessummaa yeroo tokko yuunaayitid isteetsiin deggeramaa tureef humnootii naga eegumsaa naannoo gidduutti lola ka'een ture yoo xiqqaate namoonni kudha afur yoo du'an jaatamii sadii madaa'u kanneen ijaan arganiif maddeen mana yaalaa ibsaniiru meeshaaleen waraanaa xixiqqoon matirayyeesiif moortaarri dhuka'aa akka ture yoo ta'u jiraattonni hangi tokko qe'ee dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan somaaleef ibsaniiru ministeerri naga eegumsaa naannoo abdulsamad mohaammed galaan lola dhaabiinsa kana kalabsan roobii kaleessaa yoo ta'u murtiin kunis jaarsoliin biyyaa hayyoonnii fi hoogganoonni naannoo kanneen lolli akka dhaabatu gaafatan erga gidduu seenanii booda. galaan ibsa sabaa himaaf kennaniin akka jedhanitti yaalii seeraan wal hin faallessine kan nageenyaaf ta'u kamiinuu simachuuf qopheedha jedhan walitti bu'iinsi sun kan uumame wal dhibdee garee lamaanii kan torbanneen booda wal dhibdeen sun kan jalqabame pirezidaantiin puuntlaand sayid abdullaahi deenii ajajaa humnootii nagaa eegumsaa koomaandar mohaammed osmaan diyaanoo sadaasa 24 erga hojiirraa ari'atanii booda diyaanoon kutaa hojii isaanii jidduu seenuudha jechuudhaan murtii sana fudhatama dhabsiisan. walitti bu'iinsi kibxata darbee sun loltoonni naannoo daandii gara waajjira guddoo humnootii nagaa eegumsaa puuntlaand kan bosaasoo gama bahaa akka cufan sababaa ta'e jiraattonni akka jedhanitti erga bara 1992 innaa gareen altahaad salaafii jedhamu garee finciltootaa waliin wal lolanii as lola hamaa magaalattii keessatti raawwatame kadhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaati. namni aangawoota turkiin dippiloomaatii yuunaayitid isteetsi jedhamuun ibsameef paaspoortii sobaa gurguraa ture jedhame dippiloomaatii miti jechuudhaan yuunaayitid isteetsi beeksistee jirti dubbii himaa ministirii dhimma alaa roobii kaleessaa ibsa kennaniin turkii keessatti lammiin ameerikaa tokko to'annaa jala ooluusaa quba qabna namni kun dippiloomaatii miti nuti tajaajila qoonsilaa sirrii ta'e kennaa jirra jedhan poolisiin istaanbul akka jedhetti namni kun sadaasa kudha tokko to'annaa jala kan oole. lammii siiriyaatti paaspoortii waan gurgureef jecha namni kun doolaara kuma kudhan poostaa keessatti harkatti argamuusaaf innaa isaan huccuu wal jijjiiran kaameeraadhaan argamuu dubbataniiru aangawoonni turkii maqaa dhk jedhu kan qabuuf eembasii yuunaayitid isteetsi kan beeruut keessaa kan hojjetu ta'uu adda baafatan lammiin siiriyaa sunis paaspoortii sana fayyadamuudhaan gara jarmaniitti balali'uuf ennaa yaalu to'annaa jala ooluun gaaffiif dhiyaachuusa dhaabbati oduu mootummaa turkii andooluun gabaasee jira. hariiroon yuunaayitid isteetsiif turkii gidduu waggoota dhiyoo as laaffataa dhufe kanaafis sababaan tokko aankaraan miseensota hojii dippiloomaasummaa yuunaayitid isteetsi Fonqolcha mootummaa Turkii kan bara 2016tti hidhata qabu jechuun hidhuu isaatiin kan ka'e ture. Qorannaa haaraan kan Biriiteeniif Afrikaa Kibbaa akka mul'isutti akkaan faca'aa kan jiru vaayirasiin koronaa omikroon salphaaf vaayirasii isa kaaniin gadi namoonni dhibamanii mana yaalaa dhaqan xiqqoodha. Qorattoonni Yuunivarsiitii Iskootland kan Edinburgh roobii kaleessaa qorannaa ifa taasisaniin namoonni vaayirasii omikrooniin qabaman hospitaalatti yaalamuuf carraan qaban kanneen vaayirasii daltaa jedhuun qabaman dhibbarraa harka jaatamaan gad xiqqaata. qorannaa kabroon kooleejii impeeriyaal kan london keessaan geggeessame immoo namoonni vaayirasii omikrooniin qabaman dhibbarraa harka 15 hanga 20 ta'an akkaan dhibamanii mana yaalaan dhaqan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan as waashingtan dc irraa kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. deetaan ministeeraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbadee Deessisaa tibbana kana biyyattii keessatti ijoo dubbii dhimmoota ta'an irratti tuuta miidiyaatii fi ibsa kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse kanatti aanee dhiyaata. Ibsi deetaa ministeeraa obbo Kabbadee Deessisaa dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa inni tokko dhimma marii biyyoolessaa hunda hirmaachisaa ta'e qopheessuuti. Dhimmoottan biyyoolessaa ijoo ta'an irratti marii taasisuudhaaf erga karoorfame bubbuluu isaa kan dubbatanii obbo Kabbadeen mariin taasifamuuf yaadame adda bilisummaa uummata Tigraayii waliin akka ta'etti fudhatamee wanti dubbatamaa jiru dhugaa kan taane ibsan.
የሀገራዊ ምክክር በአንዳንድ ወገኖች የታሰበውን ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ
maree biyyoolessaa kana haala qabatamaa jiru waliin walqabsiisuudhaan nageenya waariinsa qabu mirkaneessuu fi ijaarsa mootummaa cimsuuf isa yaadameen cinatti dhiisuudhaan dhimmicha akka garee shororkeessaa sana waliin mareef akka yaadametti kan dhiyeessan ni jiru. Kun ragaa dogoggoraa akka ta'e hubachuun barbaachisa. Mareen biyyoolessaa kun yaadisaa kan turedha. Hojiileenis ergii eegalaman kan turedha. Amma gara sadarkaa qophiitti kan itti ce'ame malee kan waraanicha waliin wal qabate mareedhaaf yaadame miti. Kan dhimma biyyoolessaa fi qaamii isa ilaallatu ittiin mari'atan walta'iinsi biyyoolessaa akka uumamu yaaduun sochii taasifamedha.
Jedhan obbo Kabbadeen. Adeemsa marii kanaa kan hoogganu koomishinii gurmeessaa marii biyyoolessaa hundeessuudhaa fi wixineen qophaa'e mana maree ministirootaatti dhiyaatee raggaasifamuu isaa obbo Kabbadeen ibsaniiru. Mariin taasifamu maal maal irratti akka xiyyeeffatuu fi eenyufaan akka irratti hirmaatan fuula duratti kan ibsamu akka ta'e kan dubbatan deetaan ministeeraa mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi balballi isaa yoomuu banaa ta'us dhimma yeroo adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabatirraa waan adda ta'eera jedhaniiru.
ሀገራዊ ምክክር አስተባባሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ኮሬን ቅንዴሳ መሬ ብዩማ አካ ሁንዳው ለብሲ ውጥኔን ዲያቴ መነ መሬ ሚኒስትሮታቲን ረጌ ፓርላማትስ ረገውፍ እቲ መሬተማ ጅራ deemsa keessatti immoo eenyu fa'aa akka itti hirmaatan haala akkamiin dhimma maalirratti mareen kun akka taasifamu deemsa keessatti ibsamaa qajeelfamoonni qophaa'aa fi qaama dhimma kana qindeessuun haalli murtoo argatee kan deemu ta'a. Akkuma yeroo hedduu dubbatamaa ture mootummaan Itoophiyaa nagaa fi karaa banaa godhee jira. Hin cufamne. Garuummoo mareen biyyoolessaa amma yaadame waraanichaan walqabsiifamee garee murtaa'e yookiin dhuunfaalee murtaa'oo ta'an waliin mareef taa'uu akka hin taane beekamuu qaba.
Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Radiyaan Huseenii tibbana kana karaa toora tiwiitariitiin yaada kennaniin mariin taasifamuuf karoorfame adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba isaan shanee jedhanii waaman waliin akka hin taane mirkaneessan. Hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el tibbana xalayaa mootummoota gamtoomaniitii fi barreessaniiru jedhameen Waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee yaada lafa kaa'aniin nuti heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee mirgawwan keenya kabajamuu isaanii mirkaneeffachuu malee ofii keenya teessoo mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf fedhii hin qabnu. Kabajama heeraa mirkaneessuudhaaf immoo dhaabbileen siyaasaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa hunduu kan irratti hirmaatan marii biyyoolessaa taasisuudhaaf waliigaltee irra ga'uu gaafataa jechuudhaan xalayaa isaanii kanarratti ibsaniiru. Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Reediwaan Huseenii dhiyeenya kana dhaabbata madda oduu Turkii kan ta'e Anaadooluudhaaf yaada kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay akka marii irratti hirmaatu ibsuun itti gaafatamummaa isaanii akka hin taane dubbatanii haa ta'u malee adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa waraanaa hiikkatee warreen yakkaan barbaadaman yoo dabarsee kenne marii irratti hirmaachuu fi carraa bal'aa akka qabaachuu danda'u himaniiru. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el xalaa barreessaa mootummoota gamtoomaniitiif erganiiru jedhame keessatti adda bilisummaa uummata Tigraay nageenyaa fi dursa kennuudhaaf jechuudhaan waraana isaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka baase kan ibsan ta'us deetaan ministeeraa tajaajila dhimma koominikeeshinii obbo Kabbadee Deessisaa garuu adda bilisummaa uummata Tigraay bakkeewwan kanaan dura qabatee ture kan gallakkisee ba'e moo'amee akka ta'e ibsanii raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii isaa akka itti fufu dubbataniiru.
ህወሓት ወደ አዲስ አበባ ገብቶ መንግስትን ከስልጣን ለማባረር ሂደቱን አጠናቀዋል ብሎ ሲዘግቡ የነበሩ ህወሓት ፍንፍኔ ሴኔ ሞቱማ አንጎራ ካሱዳፍ ደምሰሳ ጡሙሬረ ጀቹዳን ወሪ ገባሳ ቱረን ደቢሰኒ ነገኛፍ ዱር ሰላችሁ ጀቻ ቦደት ደቢኤራ fedhasaatiin ofiisaan nagaaf jecha sana akka godhetti dhiyeessaa jiru. sun waan baratamee fi gartuu hawaahaat du'aa jiru du'aa kaasuudhaaf sochii gochaa jiran yaalii taasisaa jiranidha. Kanaa achitti haala amma jiruun hawaahaat guutummaan guutuutti haala jechuun danda'amuun naannolee amaaraa affaar keessaa ba'aa jira. Lammata tokkummaa fi birmadummaa Itoophiyaatiif sodaa yookiin balaa akka hin ta'uu hin dandeenyetti raayyaa waraanaa keenyaan tarkaanfiin barbaachisaa irratti fudhatamaas jira.
Dhumarrattis biyyoottan aangoo qabeessa ta'an dhimma Itoophiyaa keessa seenuudhaan karaa adda addaatiin dhiibbaa geessisan itti fufaniiru kan jedhan obbo Kabbadeen torban darbe biyyoottan miseensota mana maree koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa ilaalchisee murtoo isaan dabarsan Itoophiyaan akka hin fudhanne irra deebi'anii mirkaneessuu isaanii gabaasni Kennedy abaatee Finfinnee irraa qopheesse ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti tatamsa'insi vaayirasii koronaa dhibbeentaa sadiitti gadi bu'ee ture. Torban lama keessatti gara dhibbeentaa 28 ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa har'a beeksiseera. Torban tokko keessatti baay'inni namoottan vaayirasii kanaan qabamanii 8,000 ol ta'uun saffisaan tamsa'uu vaayirasichaa kan mul'isu akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee himaniiru. Gabaasni ittaanu kan Tsahaay Daamtooti.
Itoophiyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranii torbaan darbeerraa eegalee saffisaan dabalaa jiraa jedha ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee yeroo ammaa sababa tatamsa'ina COVID-19 saffisaan dabalaa dhufeef namoonni dhukkubbiin itti hammaatee hordoffiin cimaan taasifamaaf jiru lakkoofsaan dhibba tokkoof afurtama gahaniiru jechuun ibsanii yeroo ammaa addunyaadhaaf sodaachisaa ta'ee saffisaan kan tatamsa'aa jiru gosni vaayirasii koronaa inni haaraan Omikron jedhamu Itoophiyaatti argameeramoo hin argamne kan jedhu addaan baafachuudhaaf qorannoon saamuda namoota vaayirasichaan qabamanii fudhatamee qoratamaa jira jechuudhaanis ibsaniiru. Tibbana akka guutuu biyyattiitti dhibeen qufaa yookaan utaallu fakkaatu ka'ee namoonni hedduun dhukkubsataniiru. Hidhata qabaa vaayirasii haarawaa kana waliin jechuudhaan kan gaazexeessitoonni gaafataniif Dr. Liyaan akkas jechuudhaan deebisanii.
ጉንፋን ነው በሚል ስሜት ብዙ ጊዜ ሰዎች ስሜትም እየኖራቸው ምርመራዎች አያካሂዱም። ይሄ ደግሞ ይበልጥ ስርጭቱን እንዲባባስ እያደረገው ስለሆነ ኡታሎ ዮኪን ቁፋ ሚረ jedhuun namoonni yeroo hedduu osoo miirri dhukkubbii itti dhagahamu qorannoo hin taasisanii kun ammoo tatamsa'inni vaayirasichaa daran akka dabalu taasisaa jira. Kanaaf namni kamiyyuu miira dhukkubbii utaalloo fakkaatu yoo kan itti dhagahamu ta'e qoratamee beekuun dirqamadha. Yoo kanan taane qufaadha jedhanii callisuun sirrii miti. Namoonni yoo bu'aa qorannoo isaanii beekan tatamsa'inni vaayirasichaa hanga tokko ni salphata. Manneen barnootaa keessattis tooftaaleen ittisa COVID-19 ciminaan hojiirra ooluun dirqamadha. Hawaasni manneen barnootaa barattoonni, barsiisonnii fi maatiin barattootaa ittisa COVID-19 irratti gama mana barnootaattis ciminaan hojjetamuu qaba. Yeroofis ta'u idileedhaan dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti deeggarsii fi hordoffiin ittisa COVID-19 cimee itti fufuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaan itti dabaluudhaan namoonni kanaan dura talaallii ittisa COVID-19 fudhatan ammas akka fudhatan dhaamaniiru.
ተጨማሪ ክትባት ወይም ቡስተር ዶዝ የሚባለው አሁን በዓለም ላይ ስርጭታቸው ዋነኛ የሆኑት ኦሚክሮን እና ዴልታ ቫሪያንትን ለመከላከል እና የበሽታውን አስከፊነት ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ዓለም አቀፍ ጥናቶች ያመላክታሉ።
Talaalli kanaan dura fudhatan irratti talaalli dabalataa fudhachuun kun yeroo ammaa addunyaa irratti tamsa'inni isaanii saffisaan dabalaa kan jiran gosa vaayirasii koronaa deeltaa jedhamuu fi oomikroonii ittisuudhaaf yookaan immoo hammeenyummaa isaanii kana hambisuu keessatti gumaacha guddaa akka qabu qorannooleen idila addunyaa ibsaa jiru. Gama ministeera fayyaatiinis talaalli dabalataa kana hawaasaaf kennuun gareen gorsitoota talaallii yaada marii dhiyeessanii kanaan dura talaallii fudhatamuu qabu. kanneen fudhatanii xumuran erga fudhatanii immoo kanneen ji'a ja'a yookaan baati ja'a guutan akkasumas isaa ol kan ta'an talaalli dabalataa kana akka fudhataniif murtaa'eera. Kanaaf ammoo namni kamiyyuu buufata fayyaa naannoo isaatti argamutti deemee talaalli dabalataa kana fudhachuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaan. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti miseensonni hawaasa diyaaspooraa gara biyyaa dhufan ragaa vaayirasicharraa bilisa ta'uuf talaallii fudhachuu isaanii mirkaneessu qabatanii kan dhufan ta'us kanneen talaallii kana hin fudhanne immoo asitti fudhachuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Waamicha muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa godhanii sababeeffachuudhaan hawaasa diyaaspooraa biyyatti deebi'aa jiru keessummeessuudhaa fi bulchiinsi naannoo Oromiyaa qophii taasisaa jiru irratti hangawoota dhimmichi ilaallatu haasofsiise gabaasni mitikkuu fi qaaduu qopheesse kanatti aanee dhiyaata.
Daariktara dhimma diyaaspooraa Oromiyaa fi gorsaa koominikeeshinii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Amiin Jundi yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin waamichi diyaaspooraa Itoophiyaaf taasifame akka biyyaalessaatti ta'us naannoon Oromiyaa argama handhuura biyyattii waan taateef sadarkaa naannootti koreen adda addaa ijaaramee simachuuf qophiirra jiraachuu himu.
Yaamichi godhame sadarkaa biyyoolessaatti godhame akkasillee ta'u garuu Oromiyaan handhuura biyyattii kanaa ta'uu ishee fi bakki toon itti dura itti tashidaawwan itti godhan Oromiyaa waan ta'eef. Inbasmentiin biyya kana keessatti jirullee heddummachaa dhufuu seen taayim biyya keenya keessatti biyyi Oromiyaadhaa naannolee biyyoota biyyattii tanaa keessa hunda wajjin walli walitti hidhata waan qabduuf hundeen inbasmentiin illee waan ta'eef biyya keessummoonni dhufan kun Itoophiyaa qofatti dhufan jechuu osoo hin taane irra guddaa nutti illee dhufan kan jedhuudhaan qophii gara keenyaan barbaachisu koree itti dhaabnee kan waajjira pirezidantiitiin gara keenyaan hoogganamu itti ijaarree warra inbasmentii warra aadaa warra turizimii kanneen hunda wajjiniin koreen tokko qindaa'ee akkaataa itti namoota kana itti simachuu dandeenyu turizimii industiriin oromiyaa keessa jirus naannoota inni itti argamu boocharii irratti qopheessuudhaan haa ta'u waan adda addaa irra qopheessuudhaan akkaataa isaan itti karaa salphaadhaan itti dhaqanii itti daawwachuu itti danda'an irratti kan irratti qophaa'aa jirra.
Itti dabaluunis dhufaatiin diyaaspooraa kun akka biyyaatti faayidaa inni qabu yommuu dubbatan akkas jechuun ibsu obbo Amiin.
Faayidaan ikonoomii qofa osoo hin taane faayidaa biyyummaati rakkoon irratti gahaa jiru kun rakkoon ispeeshaalii warri westerniidha. Dhiibbaan isaan biyyi kun akka biyya nagaa hin qabne biyyi kun akka biyya investimentiin keessaa baqataa jiru biyyi kun biyya lolli itti deemaa jiru biyya rakkoon adda addaa itti deemaa jiru fakkeessaniitiin warri westernii fi miidiyaa warri westernii facaasu kana wanni kun dharaa ta'uu isaa agarsiisu dubbiin guddaan isaa achirraa ka'a.
Kana bira darbees akka naannoo Oromiyaatti investimentii babal'isuuf qooda olaanaa qabaachuu himuun balballi mootummaa naannichaas simannaa investorotaaf banaa ta'uu carraa itti ibsannu arganna jechuun himan.
Oromiyaan handhuura biyyattii kanaati. Bakka itti agiroo industiriin biyya hedduun keessatti gaggeeffamudha. Bakka industiraal zooniin hedduun keessatti argamudha. Akka oomishni qonnaatii fi haala adda addaa kilaasteraan itti gaggeeffamaa jiru keessa waan jirruuf kuni hunda dhufanii ilaalanii carraa investimantiidhaatiif karaa kenna banaa ta'uu isaa itti argisiifnaa jechuudha.
Dhufaatii diyaaspooraa alanaan naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwata turizimii qabdu irraa galii argachuuf akkasumas of beeksisuuf qophii ta'uu kan himan immoo koomishinii turizimii Oromiyaatti daariktera koominikeeshinii kan ta'an obbo Ifabaas Abdullawaabi.
Turizimiin carraa hojii bal'aa seektaroota hojii uuman keessaa tokko. Turizimiin tiraavil qabaa. yeroo tiraavil godhu namni geejjiba fayyadamaa geejjibni san immoo boba'aa fayyadamaa nyaata fayyadamaa hoteela fayyadamaa iddoo cisichaatti fayyadama namni tiraavil godhee dhufu kun kanaafuu carraa bal'aa guddaadha turizimiin kan qabu.
Itti dabaluunis bakkeewwan hawwata turizimii naannicha keessa jiran irra deemuun daawwachiisuuf koreen ijaaramee qophiitti akka jiran himu obbo Ifabaas.
Iddoowwan gahumsa adda addaa addamaafamanii jira. maybii ammaan tani diskloos godhuu nurra jiraachuullee baatu wanci irraa jalqabanii oromiyaa gara kaabaatiin gara kibbaatiin gara bahaatiin fi gara kibba lixaatiin deemanii haalli itti daawwatan destineeshinoonni filamanii adda baafamanii taa'an jiru. San sadarkaa isaa eeggatee wal duraa duubaan haala itti daawwachiifnu hunda qopheeffannee jirra jechuudha.
Diyaaspooraan biyyoota alaarraa gara Itoophiyaa dhufan biyyoota irraa dhufanitti yommuu deebi'an bu'aa akkamiitu irraa eegama jedhamanii kan gaafataman obbo Amiin Jundi.
Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kun biyyoota irraa dhufanitti gaafa deebi'anii hojii dippiloomaasii biyya kanaan hojjetu iddoowwan dippiloomaasiin dabeetti ni sirreessu abdii jedhu qabdu.
Kanaa gammallee dalagaa jiramu kanuma warri gargariin warri dubbiin galuu fi dhibbee warri dantaa addaa qaban warri hinaaffaan qoftii ija jaamsitee warri jibbamaa biyyi malee polotikaa biyyattiidha garee biyyattiidha jaalala biyyattiidha polotikaadhaan warri walitti hidhaniitiin qaban warra akkasumas rakkoo qabaachuu danda'an malee kan rakkoo qabu heddumaa jechuu biyya alaa jiru garuu irra guddaan isaa yoo kan arginu taate barana akkaataan ijoolleen Itoophiyaa sabaaf sablammoonni biyyattii kana warra westarnii kana itti hiriira takkaa biyya addunyaa kana keessatti haga ammaatti itti gaggeeffamee hin beeyneen gaafa dubbiin Itoophiyaanummaa tuqamtu itti bahasan bahan kun hojii dippiloomaasii geggeessan keessaa irra haayisti akka ta'e agarsiisa jechuudha. Kanaal ammoo biyyitti faranja akkuma beeknu warri westarnii kunniin loobistitti amanaa personal connection amanaa kanneen hunda deemanii biyyi isaanii nagaa akka qabdu agarsiisu waan asitti rikoordi godhataniitiin hin deeman guddinni biyyattii kana keessatti maal akka fakkaatu agarsiisu as dhufanii ijoolleen kenna kaameraa isaaniitiin viidiyoo isaaniitiin waraabbatanii achi deebi'anii hojii dippiloomaasii Itoophiyaan akka isaan achi as laalan san osoo hin taane Itoophiyaan akka isaan achi akkuma salphatti diiganiitiin intarastii keessatti taphachuu danda'anis akka hin taane qabeenya qabeenya biyyattiin kun qabdullee bal'ina biyyattiin kun qabdullee maal akka inni ta'u dhugaa jirtu lafarratti waraabanii achi deebi'anii ka sammuu keessatti waraabatu ka kaameraadhaan waraabbatuun deebi'anii biyya irraa dhufan san keessatti hojii dippiloomaasii ni geggeessan kan jennu abdii qabna hanga ammallee geggeessaa jiranii bataan piraawud itti ta'an ijoollee biyya alaa jiran jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikkuuf kaadu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanitti kamisa kamisa isinii dhiyaatu qophii fayyaati. Maqalee keessatti hir'ina qorichaatii fi meeshaalee gargaarsa fayyaa ilaalchisee gabaasa Mulgeetaa Atsibahaa Maqalee irraa gabaase irratti hundaa'uudhaan akkasumas tatamta'iinsa vaayirasii kooviidii ilaalchisee jaallanni gammadaa gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Tigraay keessatti namoota dhukkuboota daddarboon taaneen qabamanii dhaabbatoota fayyaan hordoffiin taasifamaafi ture kuma shantama caalaan dawaaleen dhabamuu irraa kan ka'e du'aaf saaxilamanii jiru jechuudhaan waajjira fayyaa bulchiinsa naannoo Tigraayitti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an Dr. Tsaggaay Barhuu VOAf ibsanii jiru. Mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay diigameeraa seeraan ala jechuun egalabsee as jedhan humna yeroo ammaa Tigraayin bulchaa jirus ta'e waajiroota akkasumas dhaabbatootaaf beekannoon kennuu jedhan keessumaa baatilee darban ja'aaf dawaalenis ta'e meeshaa wal'aansa fayyaa Tigraay seene tokkollee waan hin jirreef jecha dhukkubsattoonni tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisu hin arganne jedhan Dr. Tsaggaay ji'a sadi sadiin. dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa tigraay seenaa akka turan garuu walwaraansa ega jalqabee keessattuu baatii waxabajjii darbee kaasee dawaan seene tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru kanarratti immoo tigraay keessatti dhukkuboota namarraa gara namaatti hin dabarre kan akka dhukkuba sukkaaraa dhukkuba kalee kaansarii dhibee onnee fi dhiibbaa dhiigaan qabamanii yeroo ammaa wal'aansi fayyaa argatan hin jiru jedhaniiru እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ቅድሚ ሓደ ዓመት ፅቡቅ ዝበሃል ክትትል ኣብ ጥዕና ትካላትና ግበሩ isaan kun yeroo nagaa jechuun waggaa tokko dura dhaabbattoota fayyaa biraa hordoffii gaarii qabu turan tokko tokko fayyanii kaan immoo dhibeen isaanii sadarkaa guddaarra gad bu'ee adeemaa ture yeroo ammaa garuu karaa yookiin daandileen jiran tigraayitti cufamanii akkasumas tigraay marsamuu isheetiin daawwaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa tigraay seenuu hin dandeenye tajaajila eegumsa fayyaa kennuun hin danda'amne kanaaf qaami hawaasaa dhukkuboota daddabraa hin taaneen miidhamaa waan jiraniif balaa guddaa keessa jirraa yookiin carraan jiru du'a ta'eera jedhan namoota wiirtulee fayyaa dhaquun tajaajila argataa turaniin alatti dhukkuboota kanaan rakkataa kanneen jiran lakkoofsaan hedduu ta'uu dooktar Tsaggaa ibsanii magaalaa Maqalee keessa ka jiru hospitaala riferaalii Haayidar yeroo ammaa sadarkaa tajaajila kennuu danda'urra akka hin jirre ibsan ኩላሊት ሕማም እንድሕር ወሲድና ኮይና ዲያሊሲስ ዝስርሐሎም ናይ ኩላሊት ሕዝቦ ዝስርሐሎም ኣብ ዓይደር ጥራሕ እዩ ዝወሃብ ነርቲ ግልጋሎት Namoota kaleen isaanii guutummaatti hin hojjenne wallaansa daayilisis jedhamuun gargaarra. Kunis hospitaala Haayidar keessatti qofa kennamaa ture. Amma garuu kana gochuun hin danda'amne.
marsanii waan jiraniif tajaajila kana argataa hin jiran sababiinsaas dhiyeessiin hin jiru taanaan tajaajila fayyaa kennuun hin danda'amu jedhaniiru kanneen ammaan dura tajaajila akkasiin lubbuun isaanii dheerataa ture iji keenyatu arguu lubbuun isaanii darbaa jiraa jedhan ragaa dhiyeenya kanaa jiruun namoonni kaleen isaanii hin hojjanne garuu daaliisisiin gargaaramaa turan soddomatu du'ee jedhaniiru dhukkuba kaansarii kan ilaaleen dawaan akka salphaatti hin argamu. yeroo nagaattiyyuu dawaaleen kun gabaarraan argaman amma immoo haala jiruun homtuu hin argamu kana irratti baatilee darban ja'a keessatti dawaan tigraay seeneen jiru jedhaniiru kunis beekaa akka tigraay hin seenne ta'aa jiraa jedhan ዶክተር ጸጋይ እቲ ሓደ መንገዲ ዝነበረ ምናልባት በቶም ገበርቲ ሰናይ ጌርና ዝተወሰነ መድሓኒት ንምምፃእ እዩ ነይሩ እቲ Carraan biraa ture karaa jaarmiyoota gargaarsaa dawwaalee murtaa'an fichisiisuu kan jedhu karoora keenya keessaa qabna turre ta'us garuu diinni beekaa sanyii tigraay dhabamsiisuuf jecha daandiilee jiran mara cufee gama arjoomtotaan dawwaa seensisuuf yaaliin tures addaan citee jira.
kanaaf nutis dawaan waan hin jirreef kana caalaa gargaaruun rakkisaadha hawaasni balaa keessa seenee jira jedhu. tigraay keessatti dhaabbattoonni tajaajila eegumsa fayyaa kennan harka caalaan barbadaa'uu isaaniin kan ka'e akkasumas yeroo ammaa daandileen cufamuu isaaniitiin tigraay keessa dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa seenaa hin jiran ka jedhan dooktar tsaggaay dhukkubsattoonnis tajaajila argataa hin jiran jechuu isaanii mulugeetaa asbahaa maqalee irraa gabaasee jira. dhaggeeffatoota keenya mata dureen keenya lammataa waa'ee weerara vaayirasii haaraa fi raabsa tallaalii addunyaarraa laallata raabsi tallaalii farra dhukkuba koovid 19 kan ilaaleen biyyoota dureeyyii fi hiyyeeyyii gidduu addaddummaan jiru hanga sirratutti weerarri dhukkubichaa xumuran argatuu jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan who'n akeekkachiisee jira lisaa shelaayin jenevaarraa akka gabaasteetti waggaa tokko booda har'ayyuu addunyaan weerara dhukkuba koovid 19 kan ammayyuu akka baduuf jiru mallattoo hin agarsiifneen qabamtee jirti jechuun qondaalli jaarmiyaa fayyaa addunyaa dr tedros adhaanoom ibsanii jiru bara xumuruu fi guyyootii muraasa hafan 2021 keessa ummanni miliyoona 3.3 dhukkuba koovid 19f jecha lubbuu ofii dhaban. dr tedros akka jedhanitti weerarri kun deebi'ee dhiyeenyatti dhufuunsaa gaarii miti. vaayirasiin haaraa argame oomikroon vaayirasii isa duraa deeltaa caalaa ariitiin ka daddarbu ta'uusaaf ragaa dhaabbataa jira kan jedhan dr tedros namoonni tallaalii guutummaa argatan yookaan koovidiin qabamanii fayyan ammas deebi'anii qabamuuf carraan jiraachuu malaa jedhaniiru.
None of us want to be here again in 12 months time. talking about missed opportunities.
Eenyuyyuu ji'a kudha lama booda waa'ee carraa nu jalaa darbee waa'ee talaalliin hundumaaf walqixxaan rabsamuu dadhabuu waa'ee vaayirasii haaraa dhufuu iddoo kana teenyee dubbachuu hin feenu.
yoo waggaa dhufu weerara kooviditti xumura tolchuu feena ta'e loogii raabsa tallaalii jiru dhaabne biyyootii hundaa keessa uummanni jiru harki torbaatamni hanga walakkeessa waggaa haaraa seenuutti tallaalamuu isaanii mirkaneessuu qabna jedhan. ragaan amma jiru uummata addunyaarra jiru keessaa yoo xiqqaate walakkaan tallaalii kan argate yoo ta'u walakkaan hafeemmoon tallaalamiin jira uummanni biyyootii dureeyyii keessa jiraatan kanneen biyyootii hiyyeeyyii keessa jiraatan sanarra dachaa shantama tallaalii fudhataniiru qorannaaleen akka agarsiisanitti tallaalii sadaffaa yookaan buustar jedhamu vaayirasii haaraa dhufe oomikroon gama ittisuun bu'aa quubsaa argamsiisee jira ta'us garuu tallaaliin buustar jedhamu kun namoota umrii dheeraa fi namoota qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf humni qabu dadhabaa ta'eef kan kennamuu qabu malee kanneen koovidiin saaxilamuuf carraa xinnoo qaban kan akka ijoolleef mitii jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin fayyaa kan har'aa kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina hagasiittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deemuutti nagaatti bula.